Kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sanbataaf dilbata galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetirbaandii 22-25-31 irratti Waashingtan DC irraa sagantaa afaan Oromoon saatalaayitii irratti tamsaasu kanarraa amma jalqaba. Akkam ooltan hordoftoota keenya.
Kana ittaansuudhaan kan dilbata yeroo mara dhiyaatu qophii dargaggootaatti ceena.
qophii dargaggoota kanarraa keessatti dargaggoo jenereetara ofiisaatiin of humneessu yookaan chaarjessu kalaqe kagalmoo daawwiti dubbisuun gabaasanuu erge dhiyeessina.
dargaggoo fedhasaa shuumii lixa oromiyaa godina qellem wallaggaa magaalaa dambidolloo ganda duwwaa sadiitti dhalate dambidolloo maatii miseensa kudhan qabu keessattan dhaladhee guddadhee kan jedhu fedhasaan xinnummaa kaasee hojii kalaqaa irratti xiyyeeffata akka ture hima.
ani walumaa gala kalaqa afurtamii torba hangaarraatti kanan kalaqe. Isaan keessaa kalaqoonni irratti xiyyeeffadhu akka kutaa sadiitti qabadheen jira. Akka sadiitti jechuudha. Kalaqa sadii keessaa kalaqa ijoodha jedhu inni jalqabaa enerjii an amma hojjedheedha jechuudha. Jenereetiran amma hojjedheedha. Inni boodaan jiru immoo boodumaan gaafa gadi bahu dhaga'amu. Inni sadaffaan immoo laabraatorii siistem pileet guruppi kan jettu fayyaa irratti kan hojjetudha. Namni tokko gara mana yaalaa gaafa deemu. utuu dhiiga isaan buusin ashaaraa qofaan gartuu dhiiga isaatii qulqullina dhiiga isaatii kan adda baasudha. Isa kanaan immoo sadarkaa naannoo sadarkaa federaalaattis deeme yeroo sana obbo Lammaa Magarsaa pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa harkaa badhaasaa fudheeraa laabraatoorii siistem bilee guruppi sanaan jechuudha. So xiyyeeffannoon koo garuu inerjiidha waan ta'eef laabraatoorii siistemiin koos inerjiidhaan hojjeta. Inerjii jechuun lafee dugdaa addunyaa kanaati. Addunyaan kunii. Kan iseen ittiin socho'uuf wal nagaduuf diinagdeen isee guddachuu danda'u kamiyyuu enerjiidha jechuudha. Enerjiin hin jiru taanaan qonnaan bulaan lafa jirutti dhaabbata. Guddinni biyyaa lafa jirutti dhaabbata. Waa hedduu fayyaan barnoonni iddoo jirutti dhaabbata jechuudha. Kanaaf wanti guddaan enerjii kana waan ta'eef enerjii irratti hin xiyyeeffadhe jechuudha.
Warri kaan afurtamii wayinaan jettee warri kaan maal maal irratti?
Warri inni kaan egaa waan ijoollummaa irraa kaasee kalaqe yoo sitti hedduudha. Jalqabbii koo soofaa wayii hin kalaqe. Sattaanoonii tarbaayinii hin kalaqe tarbaayinii kan doonii bishaan irra deemu jechuudha. Ittaanee doonii bishaan irra deemu sanammoo gara ambulaansiitti hin jijjiire ambulaansii fayyaa jechuudha namoota dhukkubsattoota deddeebisanii ittaansuudhaan konkolaataan hojjedhe siriifi konkolaataa kan jettu tokko isheen hojjedhe ittaansii bilbila raadiyoo duriirra raadiyoo maduriitu jira firii bilbila firii ta'ee hojjetuun hojjedhe mana barumsaa keessatti jaarkaanii fa'aa kanaa wantoota adda addaa raadiyoo raawwattiif deemu bilbila hojjedhe. isa taane TV Dambidolloo kan jedhus illee hojjedheera. Gama faniitiinis wanta qilleensa nuuf kennu waa hedduudha kan hin hojjedhe mana barumsaa keessatti jechuu barbaadde.
Maaf barnoota kee dhugute?
Jalqaba siikaaseen ture yoo hubatteetta ta'e barnoota wanti addaan kute rakkoo hawaasummaatii jechuudha. Maatiin si barsiisuu irratti hirmaannaan isaanii dhiibbaan isaanii guddaadha jechuudha. Maaliif nuti maatii saddeet walumaa gala haadhaaf abbaa taanii kudhan taanii maatiitti galla jiraachisuun iyyuu hagam ulfaataa jechuudha. Maatiin immoo utuu jireenya mataa isaanii fooyya'aa qabaatanii nu rakkisu ture garuu wal barsiisuurraa kan ka'edha kan hin barnoota addaan kutee rakkoo hawaasummaarraa kan ka'e. Kun kun yoo taalte jireenya keerraa gara booddeetti yeroo ta'e tarkaanfii kee booddeetti si jalaa yeroo gotatuu danda'a. Haa ta'u garuu ijoolleen barsiisee yuunivarsiitii keessatti waaqayyoof galatu umurii ijoollummaa koo kanatti. aarsaa guddaatti kaffalee xiiqeffadhee obbolaa koo barsiisee biddeenarraan gaheera riilii kun immoo ana duwwaa gammachiisa osoo hin taane gam tokkoon mootummaallee gammachiisuu qaba biyyallee gammachiisuu qaba nama tokko jabaattee barsiistee biddeenarraan geesse jechuun har'a ijoolleen kun dhukkubsattoota meeqa yaalaa jiru riilii jechuudha ani wanti waaqayyotti gammadu jechuudha. Obboleettiin koo ogeessa fayyaa taate kan isheen namaadha kan isheen yaalaa jirtu obboleessi koo faarmaasii ta'e namaa fi kan qoricha kennaafii jiru kun kun gaafa laaltu gara hawaasaattis yoo fudhatte baay'ee bu'aa guddaa buusuu isaatti kan hin gammadu jechuudha. So kanaaf obbolaa barsiisutu gara booddeetti na gotatisiin jechuudha.
Maal hojjettee barsiisaa turte?
Wanti nu hojjedhee barsiise si gaddisiisuu danda'a seenaa nama gaddisiisu baay'ee hin dabarre jireenya mana nama maal akka fakkaatu namni hojjete hin beeka. Hojii humnaa jechuudha. Hojii humnaa osoo hojjedhu mana namaa jechuun hojii daabboo hojjedha halkan daabboo hojjechaa buleen guyyaa baradha. gaafa halkan daabboo hojjechaa guyyaa barattu hirriban qabdu fedhiin barnootaa si keessa jira fedhiin waa kalaquu si keessa jira gam tokko waa kalaquu yaadda gam tokkoon barnoota yaadda gam tokkoon jireenya kee mo'achuuf gatii guddaa kaffaaltaa jechuudha kanaa kanaan wal qabatee manneen barnootaa keessa baradhu keessatti laftiin haa hojjedhu barsiisotuma mana barumsaa sanaatiifidha kan inni mana barumsaa irraa baradhudha kan mana isaaniitti galee hojjedhu jechuudha. Barsiisaan gasu qoochoo jedhamu isaan biraan halkan daabboo hojjechaan guyyaa baradha mana barumsaa gaafan deemu halkan hojjetaan bula natti bari'a abbaan qabeenyaa sullee yeroo dhufanii na bukkee ta'anii hirriba gaafa humnaa ol ta'ee na bukkee ta'anii muganillee jira jechuudha ana jajjabeessuudhaafi jechuudha maaliif hojii namaa hojjettammoo waan ta'eef rafuu hin qabdu biqqa utuu hirribee akkamsi godhu alii aliituma teenyuu mugnaa alii aliituma jeen mana barumsaa gaafan na qumaarseetee yeroo barataa wayitii boqonnaa ba'u bajjiima wayii barbaadadheen gaaddisa wayii jala dhaqee ciisa. Gaafuma dhaqee akka ciisu yeroo sanaa narrafa baqa irma guddaa rafa of hin beeku dawwalamee barataan kilaasii deebi'ee wayitii lama sadiifaa baratatu rafuu jechuudha. Ganaa kilaasii keessaa na dhabanii na barbaadanii achitti na rorrokotanii mana barumsaatti kilaasii keessaa dhufanii na kaasanii maal hojjetta bakkee maal raftanaa jedhu yaa baagiraawundii koo waan hin beekneefis fedhii barnootaa waan ani hin qabne itti fakkaateera. Isa kanaan wal qabatee illee mana barumsaarraa hari'ameera jechuudha.
kalaqawwan kiyya keessaa kan humna faarratti xiyyeeffatu kun bakka guddaa kan hin kennuufidha jechaan kan dubbatu fedhasaan yaadrimee isaa bara 2006 hojii isaa immoo bara 2007 jalqabee bara 2014 tti hojii jeenereetara altakkaan humna elektirikaa guuttatee sana booda waggaa guutuu ofii isaatiin of humneessaa hojjeta jedhe kana qopheessuu hime.
Namni hin danda'ama jedhee hojjetu milkaa'uu danda'a. Gaafa hin danda'amu jennu hin kufna. Kufaatiin keenya. Gaafa dorgomne otoo hin taane gaafa hin danda'amu kun jenneetu kufnaa jechuudha. Maarsin jechuun barbaade waa'umti addunyaa kanarratti kalaqni xiyyaara dabalatee konkolaataa dabalatee wanti nu jiranii dabalatee wanti jiru hundumtuu iyyuu namni hin danda'ama jedhee yaadu nama tokko qofarratti xiyyeeffate jechuudha. Haa ta'u garuu har'a uumamni hundumtuu iyyuu teekinooloojiidhaan badhaadhee iddoo hundumtuu teekinooloojiin fayyadamaadha. Kanaaf gabaabaatti maal jechuu barbaade teekinooloojii koo ani riisaayikil siistemiin koo. baatiriidha soorsiin koo jalqaba girgiddaarraa chaarja'a ibsaa ibsaama ala jiru kanarraa chaarja'a yoo ibsaan kan hin jirre ta'e immoo paanaaleerraa chaarja'a paanaaleerraa chaarja'ee kan itti chaarjisitu yoo aduu gaariin jiraate guyyaa afur aduu gaarii yoo jiraate paanaalii qofa yoo ta'e jechuudha yoo ibsaan jiraate guyyaa sadii guyyaa sadii booddee boolteej chaarjarii waan qabuuf inni gaafa chaarjiinsaa fuul ta'u si dhaaba jechuudha tekkestisii ergaa. fuulii ta'eera siin jedha yooti bukkeen jirtullee ta'e dhaabbadheera siin jedha chaarjii tikkuus ta'e kun guyyaa hammanaaf si gargaaraa siin jedha tekkestisii ergaa waan ta'eef akkasitti riisaayikil siistemii kan uumne baatirii tokkorraa baatirii yookaan inerjii tokkorraa inerjii chaarjessuun hin danda'amu. Kana saansii qofa jedhe otoo hin taane ofii koo yaadee kanan argee jechuudha. Waan yeroo dheeraatti dadhabee fiduu hin dandeenyedha jechuudha. Kanaaf inerjii tokko chaarjessuuf inerjiin inerjii irraa yoo ta'e hin danda'amu. So kanaaf inerjii biraa barbaada jechuudha. Kanaaf nuti inerjii of danda'a hojjennee teekinooloojii kana uumuu dandeenyeerra. Kun immoo mirkanaa'ee akka biyyattiittis qorannoo irratti ta'ee dhugaa ta'uunsaa sartifikeetii hedduu qabadheen jira jechuudha. Riisaayikil siisteemii jechuun kun addunyaatti gaaffii ta'uu danda'a. Namoota injinaaree elektirikaal injinaringii baratanii hedduun isaanii na dubbisu. mataa dhukkubsuu danda'a. Riisaayikil siistem jechi jedhu garuu nuti wantin achi keessatti fayyadame injiinii otoo hin taane elektirooniks siistemidha. Elektirooniks siistem jechuun gabaabaamatti wanta sagalee hin qabne, wanta boba'aa nyaanne, wanta bakkaa bakka socho'uu danda'uudha jechuudha. Achirratti maaliin dabalee yoo jettee bilbila harkaan akka to'annu eenyuyyuu teekinooloojii kana biyya barbaade taa'ee. utuu biyyi san daangessin bilbilaan to'achuu akka danda'u koodii mataa isaatii godhatee seekiriitii ta'ee akka hojjetamu bifa ammayyaa'aa ta'eenidha kan teekinooloojii sana kalaquu danda'e jechuudha. Jalqaba xiqqoo tokkoon kalaqe waattii dhibba sadii kan jettuun kalaqe ittaanee fooyya'insa isaa immoo waattii dhibba ja'an kalaqe amma immoo waattii kumaaf dhibba shaniin kalaqe akkasittiidha kan hin deemsisaa dhufe. Kanaaf teekinooloojiin koo waattii irraa hanga kilowaatti hanga meegaa waattiitti guddachuu danda'a jechuudha.
Jalqabas jeenereetara kana kan humna elektiriikii waatii dhibba sadii oomishu achi kan waatii dhibba ja'a achi immoo kan waatii kuma tokkoof dhibba shanii hojjetee qopheessuu kan dubbatu fedhasaan jeenereetarri isaa sadarkaa waatii kiiloowaatii fi meegaawaatiitti qophaa'uu kan danda'udha jedha. Inni lammataa kalaqni fedhasaan qopheesse meeshaa laaboraatoorii kan gartuu dhiigaa ashaaraa qubaan qofaan adda baasuudha. Isas bara 2007 jalqabee bara 2009 hojii isaa xumuree barasuma sana akka biyyaatti beekamumti itti argatee jira.
Sanaan wal qabatee mucaan tokko akka dingataa dhagaadhaan dhahamee mataasaa dhookatee obstaala damdoloo seenaa jechuudha. Mucaa sanaanatu geesse gaafa seenu mucaan sun ammoo lubbuudhaan jira. Obstaala sana keessatti opereeshinii ta'uudhaaf ka'ee dhiigni dhabame mataasaa lafeensaa cabee keessa waan bu'eef opereeshinii ta'uu hin dirqama sammuu keessatti gadhiigaa waan jiruuf saboodee ulfaataa waan ta'eef dhiigni barbaadamee dhiiga kana barbaadamuu irratti namni dhiiga kennu ganaa dhufee dhiiga buusee kennee mucaan hangasitti lubbuun isaa nu jalaa darbee oolee jechuudha. Gaafan kana laalu baay'ee rifadhee hamma yoomitti kun ta'a jedhee isa booddee barsiineen itti gaafatamaa deebiin laaboraatoorii sistemii kana daawwachuun barbaadaa hojii kalaqaan hojjedha jedheen deeggarsa naa godhe jedhee isa booddee yeroo naa qabee laaboraatooriin daawwadhee maal akkamitti akka hojjetu maaliif akka hojjetu hundaa isaa ergan daawwadhee booddee waggaa tokko keessatti laaboraatoorii sistemii ashaaraadhaan kan gartuu dhiiga namaa himuun hojjedhe jechuudha.
Kalaqawwan kanaa fi kanneen kan of harkaa qabu fedhasaan garuu sababa deeggarsa dhabiisaa gannoota hedduudhaa fi akkasumatti jirra jedha.
Dhiiseen deebuu duubatteen deebuu jettee asii haadha manaa kee kadhatta haadha manaa kee wajjin wal jeetta asii hojii kee akkatti dhiistuun qabdu inni si barbaachisa hanga kanaatti deemnee maaliif kun kun kan ta'uu danda'e sappoortii waan hin jirreef deeggarsi waan hin jirreef mana qabda maatii qabda jiraachuu qabdi akka nama tokkootti mana keessa waan si barbaachisu jira dhukkubsattee illee hanga waan ittiin yaalchisu dhabitti kee yeroo darbee. yaa'u namoonni sooshaal miidiyaa irraa arguu danda'u. Dhiirri waan seenaa baay'ee nama gaddisiisudha jechuudha. Kanaaf nuti aan deeggarsi gama biraatiin jiru akka jirutti ta'ee namni yoo si deeggare barii hamma humna isaati si gargaara namni tokko. Nama tokko immoo gargaarsi nama tokko immoo lafatti yaaddeen si ga'uu dhiyeessuu danda'a. Namni kun yoo walitti dhufe garuu gargaarsi isaa si bukkee darbee biyyattii kanaaf deebi'ee bu'aa buusuu danda'a. Kanaaf nuti karaa sappoortiitiin yaa'u mootummaa yeroo ammaa doormii nuu kennee. Pirodaaktii keenya akka gara intarneetitti gara gabaatti dhiyeessinuuf immoo tokko akka saampileetti jechuudha. Mi'a nuu biteera nyaata nuu kenneera mooraa nuursi keessa kanuma kan nuyi fayyadamaa jiru. Sababi maatii koo bira hin jirreef teekinooloojii kana dhiisee yoo hin galee karaa dhaabbata. Maaf yoo jettee dhiisee galee maatii koo hin dadhabne. Maatii koo jiraachifaaf of bira darbeen harmee qofa beekoo gargaaraan. hojjedhee jechuudha galiin galfadhuun har'a garuu harmee koo gargaaruu hin hafee maatii koo gargaaruu hin hafee waan hundumaa dhiisee buusee dhufee jechuudha. Unkaan kana miti saamunaa bitannee uffata miiccachuuf hanga amma mooraa yuunivarsiitii keessatti rakkannu ijoolleen mooraa sana keessa jiran hin beeku jechuudha. Amma yoonaa wal'aansoon kun jira jechuudha.
Fedhasaan hojii humna ibsaasaa kanaaf karoorfatee carraaqqii irra jiraachuu kanaafis ammoo garee namoota shan qabu jedhe duuka yaadrimee kana dhugoomsuudhaaf hojjetaa jirra jedha. Dargaggoo Enook Amaanu'eel Immeruu isaan keessaa tokkodha.
Deeggarsa gama isaanii jiru osoo inni silasii kaasee turedhaan.
Deeggarsi gama hundaan jiru maal fakkaata deeggarsi ga'aan sinii godhamaa jira jechuudha.
Okay dhugaa dubbachuuf deeggarsi ga'aan nu godhamaa jiru sadarkaa nuun jiru irratti jechuudha kalaqa guddaa nuun qabannee jirruu fi kana booddee kalaqa gurguddaa qabannee jirru wajjin gaa wal bukkee qabnee ilaallee nu even kompiitara mataa isaallee laaftooppii mataa isaallee hin qabnan sakaan iyyuu hin jechuudha bilbila keenyaan fayyadamnee hojjennaan amma amma kan nama rakkisu laala. amma sa'aatii saajjata kan illee irra bulleen hojjennaa baatirii irratti fixaa baay'ee chaalenjii keessa jirra wanta ga'aatti inni wanta qabannee jiru waan qabannee jirruu fi wanta of harkaa qabnu tamo wal madaalaan jiru kanaaf nun deeggarsa guddaa baay'ee nu barbaachisa deeggarsa arganna taanaan nuuni waan guddaa akka hojjennu ofii keenyatti amanamummaa guutuu qabna amma kana argannetti garuu wanta nu of keessatti qabannee jiru wanta nun diizaayin goonee jirru wanta dhugumaan lafa bu'ee hojii guddaa hojjetu kuni nu harkattaafaa deema sababi isaa sannaa nu ilaaltan umriidha ijoolleedha nuni dargaggootadhaan wanta nu qabnu beekumsa qabna isaatii kanatti dandeettii sammuu qabna malee gama maallaqaatiin hin qabnu. Kanaafuu achirraan deeggarsa tu arganne nuun waan guddaa hojjechuu dandeenya. Kanaafuu deeggarsa gahaa argachaa hin jirru. Deeggarsa guddaan baay'ee barbaachisan gadi ba'ee hojjechuudhaaf jechuudha. Even wanta kana hojjechuudhaaf illee iddoo itti oomishnu illee baay'ee nu barbaachisa. Iddoo itti oomishni nama hundumaa waliin geessisnu jechuudha. Amma bakka oomishaa illee hin qabnu. As keessa nu jiraachaa dhufnee kan hojjennee deebi'uudha malee sabooddee maal akka taanu illee ifaa miti. Kanaaf jecha illee iddoo itti oomishnu wanta guddaa kana iddoo itti saba hundumaa bal'aa kana qaqqabsiisnu baay'ee nu barbaachisa jechuudha. kanaaf kallattii kanaan utuutti nu yaadame utuu lafa nu qabate nun ogummaa keenya hojjechuudhaaf baay'ee murteeffannee jira nuun nuuni ofii keenya irra miti kan dabarru kan yeroo baay'ee fedhasaa wajjin gaafa naasoo bu'aasaa jireenyasaa baay'ee naa kaasa ofiisaa duwwaadhaaf akka jiraachuu hin qabne sabaaf akka jiraachuu qabu inooveetara sirreedhe kana dhugaa beekan achirrattidhaan.
Dooktar Injiinar Indaala Abbabee barreessaa akkasumas immoo dargaggoota hojii kalaqaa hojjetan jedhanii fi gorsa akka kennan dubbatu.
Mee laaptooppii laaptooppiis hin gaafannaa sitti baane kun waan salphaadha. Garuu namas qaaneffatu nama qaanessa. Namumti kara deemaa tokko yuuzdi hin ta'e laaptooppii yuuzdi ta'e hin qaban ijoolleen kun. Garuu gaafa isaan dandeettii isaaniitiin sadarkaa guddaa irra ga'anii qaamoti mootummaa warri sadarkaa ministeeraa irra jiranii guyyaa galateeffannaaf guyyaa eebbaa jedhanii suufii isaanii uffatanii waa ijoollee kana fuuldura kaa'anii nama qaanessa. Har'adha har'atu isaanii of biratti qabdanii namni tokko jechuun awutoomik boombiin hin hojjetame qalbii namaa keessatti. waan awutoomik boombii caalu dukkana biyya kanaa waan ta'e ibsuu danda'u nu hojjechaa warra jirani kanaaf saappoorti gochuun mootummaanis ta'e miti mootummaan bira dhaabadhaan jedhan gama kooteen.
Amma foonaayitoo chaayinaa keessatti bakka bulchiinuu kenname samooda oomishaa irratti hojjetaa jirraa kan jedhu fedhasaan haati warraa fi mucaan durbaa isaa sababa deeggarsa gahaa hin arganne darbees immoo kalaqni isaas gara oomishaatti hin ceenee fi har'allee maatiinsaa rakkoo keessa akka jiran dubbata. Gabaasa sagalee Ameerikaaf galmoo daawit Finfinneerra.
Kun qophii dhandhama muuziqaati. Qophiin kun sanbataa fi dilbata sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa kan isinidarbudha. Qophii kana qindeessee kan isinii dhiyeessu an Dofqaadu Morodaati.
Qophiidhaan namanna muuziqaa har'aa sirba dargaggoo torban kana ijoollummaa isaatiin du'aan addunyaa kanarraa boqote Kadir Amadiin jalqabna. Harmee isaatii fi sirbe siif qaqqabeera, si sooruu fi si gargaaruu fi jedhee kan sirbeedha. Garuu akka hawwii isaatti ittuu harmee isaatiif hin ta'in karaa irratti
hafe. Obsina e gadua yo si
Hordofaa jirtanii sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Miraara koo jetti asaantii as jiru. Sirboottan bara keessa jirru kana keessa ba'an keessaa tokko kan bayyaan tsaadiqi durseensi baree jedha.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo qophii dhandhamanna muuziqaati. Qophiin keenya itti fufee jira. Nu wajjiniin tura.
sagaleen ameerikaa sagantaan afaan oromoo galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti gama saatalaayitiin qophii dabarsu kanarraa asirratti raawwata qophii boriitiin walitti deebina kan isin keessummeessaa jiru jubee horaati nagaatti bula.